Iradiyo Jwi rya Amerika Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu ndabasuhuje kandi mbaye ikaze mu kiganiro murisanga muri kumwe na Jeffrey Mutagoma
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ubu muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze urararitwe buri munsi saa kumi
ku cyumweru tariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri saa tatu n'iminota itandatu za mu gitondo ku isaha y'i california muri leta nyine ya california ni ukuvuga nka saa moya za nimugoroba i kigali n'ibujumbura nibwo kajugujugu ya kobe bryant yo mu bwoko bwa sikorski s mirongo irindwi na gatandatu yahagurutse ku kibuga cy'indege cya john wayne muri leta ya california yari irimo abantu icyenda bryant ubwe Giana cyangwa se Gigi umukobwa we w'imyaka cumi n'itatu inshuti z'uwo mwana we n'ababyeyi babo harimo umutoza w'ikipe ya basiketi y'ishuri rya Orange Coast witwa John Altobelli n'abiwe umutoza Christina Mosa n'umupilote w'iyo ndege icyo gihe hari igihu ku buryo indege nyinshi zari zabujijwe kuguruka nk'uko murisanga ibikesha igipolisi cy'i Los Angeles muri California LAPD ikoranabuhanga rikoreshwa mu gukurikirana indege mu kirere ryerekanye ko iyo kajugujugu igeze hejuru ya parike yo mu mujyi yo mujyi wa Los Angeles iyo kajugujugu rero yagize ibibazo bityo nyuma y'iminota makumyabiri ihagurutse umupilote wayo ahamagara abayobora indege ababwira ko bagize ikibazo icyo gihe indege yahise igera mu bihu birayipfukirana maze yerekeza mu misozi yo mu majyepfo igurukira hagati ya metero magana atatu na mirongo itandatu na magana atandatu na cumi uvuye ku butaka iyi saa tatu na mirongo ine n'itanu z'isaha nyine y'aho muri california iyo kajugujugu yituye hasi ifatwa n'inkongi y'umuriro mu birometero mirongo ine n'umunani uvuye mu mujyi wa los angeles abashinzwe kuzimya umuriro bihutira kuhagera barawuzimya ariko bibi by'ubusa abari mu ndege bose nta n'umwe warokotse uko niko ubuzima bwa kobe bryant wabaye ikirangirire mu mukino wa basikete hamwe n'abo bari kumwe bwarangiye ku munsi wo ku cyumweru nyine nk'uko tumaze kubibabwira mu kanya ndakira umutumirwa ariko reka mbanze mbagezeho inkuru ngufi mugenzi wacu timu ishimwe yakoze kuri uwo mukinnyi wabaye ikirangirire muri basikete amaze kwitaba imana
abantu benshi ku isi babuze amagambo asobanura urupfu rw'icyamamare mu mukino wa basketball Kobe Bryant w'imyaka mirongo ine n'umwe waguye mu mpanuka y'indege ya kajugujugu iyi mpanuka yabaye ku cyumweru mu nkengero z'umujyi wa Los Angeles muri leta ya California polisi ya Los Angeles yavuze ko amaperereza akomeje kandi ko ari ibintu biteye ubwoba cyane kuko no kugeraho impanuka yabereye bitoroshye ariko bakora ibishoboka byose yandika ku rubuga rwe rwa Twitter Perezida Donald Trump yavuze ko nubwo ko Bryant yari umwe mu bakinnyi beza ba basketball ubu ari bwo ahubwo yaratangiye yongeyeho kandi ko urupfu rw'umwana we w'umukobwa Gianna bapfanye rwatumye ibi bihe bikomeye bitera ishavu rirenze kurushaho uwahoze ari perezida wa amerika barack obama uzwiho cyane kuba umufana ukomeye wa basketball nawe kuri twitter yagize ati bryant nibwo yaragi- yari atangiye icyiciro cya kabiri gikurikira umwuga we wo gukina basketball abandi bakinnyi benshi b'ibyamamare muri siporo zitandukanye muri amerika berekanye nabo akababaro kabo ibihumbi byinshi by'abantu ejo ku mugoroba bahuriye kuri stade ya Staples Center aho ikipe ya Los Angeles Lakers ya Kobe Bryant ikinira Bryant yanditse amateka yo kuba umukinnyi mwiza muri basketball akinira ikipe ya Los Angeles Lakers yabashije gutwara ibikombe bitanu bya shampiyona y'Amerika nyuma abona n'igihembo cy'umukinnyi mwiza mu mwaka wa 2008
urakoze timu ishimwe kuri iyo nkuru reka noneho twakire umutumirwa wacu umutumirwa wacu uyu munsi ni umunyamakuru kuri radio canada ariko akaba n'impuguke mu byerekeranye n'umukino wa basket yagize ibikorwa binyuranye mu gutoza amakipe akina umukino wa basket mu burundi akaba yarakurikiranye ibijyanye na nba imyaka irenga mirongo itatu n'ine Eh, bwana patrick bizindabyi ikaze mu kiganiro muri sanga amahoro amahoro jeffrey mwa- murakoze kuntumira muri iki kiganiro cyanyu cy'uno munsi ye nawe wakoze kwitabira ubutumire bwacu nubwo bwose insanganyamatsiko tuganira uyu munsi ari insanganyamatsiko itanejeje ndabona ko n'ubu hariya kuri televiziyo iri imbere yanjye baracyarebaho impanuka yabereye ndabara impanuka eh, yahitanye u- uwahoze ari umukinnyi wa basiketi w'ikirangirire Kobe Bryant reka dutangire umutubwira kubera ko wakurikiranye ibikorwa bye by'umwihariko eh, ndetse n'umukino wa basiketi muri rusange muri iyo myaka yose maze kuvuga Kobe Bryant ya- yari muntu ki
kobe bryant yari yari umuntu akomeye cyane mu basanzwe bakurikira urukino rwa basketball Ah, haba mu byo yashoboye kugira nk'umukinnyi mbere n'abo yashoboye gufasha mu nyuma kobe bryant rero akaba ya- yavukiye mu muryango w'abakinnyi ba basketball Ah, ah, umubyeyi wiwe ya- yari umukinnyi nawe nyine akaba yarakiniye muri leta zunze ubumwe za amerika arakina no mu butaliyano Eh, Kobe Bryant rero yakuriye mu Butaliyano igihe ah, um- umubyeyi wiwe yakina umukino wa basketball mu bihugu bya Burayi Ah, amaze rero ku eh, kuvayo ashikira mu gisagara cya Philadelphia akaba ariho yakuriye Eh, mbere akaba yakinye cyane akiri mu mu- mu mashuri yisumbuye muri muri bita segondere akaba rero yarakina cyane yuko atagiye no muri universite baca bamukura ah, mu mu mashuri yisumbuye segondere aja muri nba afite imyaka cumi n'indwi gusa akaba rero icyo gihe mu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu ya- ah, yatowe n'umugwi wa hornet ariko rero mu gihe bamutoye ah, umugwi wa hornet waciye wumvikana n'umugwi wa wa Los Angeles Lakers. Uh, Los Angeles Lakers it- itanga umukinnyi yitwa Vlade Divac uh, aca rero uh, aja muri Hornets niho uh, Kobe Bryant aja mu mu- mu- mugwi wa Los Angeles Lakers benshi bi- ntibabona igituma uh, umugwi wa Los Angeles Lakers u- urekuye umukinnyi hambaye nka Vlade Divac ariko rero abamubonye Kobe Bryant babona yuko azovamwo umukinnyi hambaye cyane mugabo rero yari akiri muto yari afite imyaka cumi n'indwi ntiyashobora no gutwara n'umuduga ntiyari afite na na na, na pyramide conduire urumva ko yari akiri muto cyane Ah, imyaka ibiri ya mbere ntiyari ntiyari yoroshe kuko urumva yari umuhungu akiri muto akina n'abantu bamuruta imyaka Ah, mbere no mu no mu no mu matsa mbere akaba atakinye neza benshi bakibaza batanga kwibaza igituma baba baramutoye mugabo icyo kumenyesha ni uko abari bamuzi Kobe Bryant haba bakinanye barazi ko yari umukozi akomeye cyane niho rero ya- ya- yafata umugambi wo ku- wo gukora basketball mbere araronka n'abamufasha icyo gihe umukinnyi rurangiranwa Michael Jordan akaba yari agikina akaba ari we yaza aramuhanura amwereka ah, ingene abyifatamwo mbere n'abandi bagakina basketball baramufashije akiri muto ku- ku kwiga ingene batsinda akaba yarafashwe cyane n'umu- n'umuririmbyi Michael Jackson akaba yari mugenzi we cyane amuha ibitabo asoma amubwira ah, ingene ubuzima bu- bugenda mu nyuma rero niho yaronka umu- umumenyereza akomeye yitwa phil jackson mukaba akurikira basketball bazi yuko ah, phil jackson akaba yatsinze ikizana n'uwundi mukinnyi avuye muri orlando benshi bazi yitwa shakiro o'neal mu gihe rero atangiye gukina na shakiro o'neal niwe yatangiye gutsindira ibikombe bari kumwe batsindiye ibikombe bitatu bikurikirana akaba ariho rero kobe bryant atari kumenyekana cyane rwose ku badakurikirana urukino rwa basketball bataye kumenya icyo gihe batangiye gutsinda ariko rero bamaze gutsinda i- ibikombe bitatu shakira nire rero araheza aragenda mu mugwi wa miami niho nawe yarashoboye gutsindira igikombe cya kane asubire ah, gutsinda ibikombe akaba yari asubire gusu- gutsinda ibi- ibindi bikombe bibiri benshi rero kobe bryant bakaba bamuzi ko yari umukinnyi rurangiranwa mugabo aba- abakinanye aba- abaki- abamubonye bose baravuga yuko ikintu cya mbere cyaranga umukinnyi kobe bryant yari ingene yitanga ingene akora kuko yari umuntu mbere abakurikiye ubuzima bwiwe ntiyanaryama saa kumi y'ijoro yaba yabyutse yagiye kwimenyereza abandi baza kwimenyereza basanga amaze amasaha abiri ah, ya- yariko arimenyereza abandi bagataha agasigara mu- muri jimu ariko arakora ayandi masaha abiri aja mu byo gu- gukora amasinema mbere no kwandika ibitabo ah, akaba yaronse ni- ni- n'agashimwe gahambaye kitwa oscar ah, ku- ku- ah, ku byo yanditse Ah, akaba rero ari umuntu benshi bari bakunda nicyo gituma n'ubu ata- atabategera iryo sanga nyine ryagenze kuko yari akiri muto yari afite imyaka miro- mirongo mirongo ine n'umwe Ah, ni ibintu bi- bigoye gutegera cyane
Ye Patrick eh, Bizindavyi urakoze cyane kuri iyo ncamake uduhaye eh, y'ubuzima bwa Kobe Bryant ariko mm, nk'umuntu wakurikiye imikinire ye nk'umuntu kandi ukurikiranira hafi umukino wa basket eh, twinjiye mu mikorere ye ni ubuhe buhanga yari afite mu kibuga kuko hari abagira ubuhanga bwo ku- gutsinda ibitego hari abagira ubuhanga bwo kumenya gutanga ni uwuhe mwihariko yagiraga mu kibuga mu- ah, nyakwigendera Kobe Bryant Ah, benshi bamuzi eh, ingene yashoboye gutsinda ibitego byinshi Ah, akaba mbere no mu rukino rwa nyuma ah, igihe ahagarika gukina yatsinze amanota mirongo itandatu wenyine akaba rero ye- ye- yari umukinnyi atemera na gato yo gutsindwa yapfuma areka gutanga mugabo akavuga ati jewe naho ndabima abo dukinana mpfume ntsinda jewe yara- ntiyashobora kwemera yuko ekipe yiwe itsindwa arimwo Ah, benshi rero bamuzi gutsinda ibitego ariko rero yaranze n'ubushimwe bwinshi ku ba- ah, ibyo bita defense yari umukinnyi akora cyane yari umukinnyi atari ko arakina yaba ariko araraba amasanamu yiga abandi ingene bakina yiga ingene yokosora urukino rwiwe mugabo benshi bamuzi yuko yashobora gutsinda byinshi eh, aka- akaba rero yashoboye gutsinda ni- n'ibitego mirongo umunani na kimwe icyo gihe yakina yariko arakina na ekipe yo ngaha ya toronto raptors nkaba nashoboye kuraba urwo rukino nabyo byarandengeye kubona umukinnyi umwe gusa ashobora gutsinda ibitego mirongo umunani na kimwe ari wenyine ah, byari ibintu bihambaye cyane benshi rero bamuzi uko ariko rero akaba yari yarame- yaramenyereye no gukina defense yabwira n'umumenyereza wiwe ati ukabona umukinnyi ariko aradutsinda cumwumva agenda mufate Ah, urumva ya- ya- ni umuntu yari yemera cyane ibyo bita defi challenge Ah, nicyo bose bamuziye ko ariko rero mu nyuma amaze gukura akaba yara- yaramaze kumenya gukina n'abandi umumenyereza we Phil Jackson amubwiye ati nawe utsinda cyane ni ukumenyera gukina n'abandi kuko ah, mu rukino rwa basketball ni urukino ukina n'abandi umenya gutanga ukamenya nuko n'abandi bashobora kugufasha mu- mu gihe rero yatanguye kumenyera gutanga umupira gukina n'abandi niho rero yagiye gutsindira ibikombe kuko yari yabonye ko adashobora kubikora wenyine mu nyuma rero nk'ubu yari yahagaritse yari yarashyizeho ishyirahamwe yitwa mamba academy akaba ari ishyirahamwe yafasha abakinnyi bo bo muri nba basigaye kugira bashobore nabo nyine gukina nk'uko yabigira Eh, akaba rero yarazana abakinnyi benshi akabigisha benshi ari abo yabwiye- yigisha kuri telefone nicyo gituma abakinnyi benshi ba nba bababaye cyane kuko bari bazi icyo abamariye kuko yari amaze kuvuga ati jewe ibyo niyize sinshobora ku- sinshobora kubigumana jyenyine reka ndabi- ndabisangire n'abandi iyo rero mamba academy akaba ariyo yarashize kugira ashobore gufasha abakinnyi mbere n'abandi bakinnyi mu- mu- bo mu siporo zindi atari basketball baraza muri mamba academy kugira ashobore kubigisha ingene ushobora kwitegura ugira utsinde yari umuntu benshi cyane basonera benshi cyane bakunda mbere ah, tukaba twa ejo baramenyeshe yuko umu- umugwi wa los angeles lakers waciye uhagarika urukino bari gukina baka- bakazo kubera eh, ububabare barimwo ah, ba- mbere n'abakinnyi benshi nka chris paul Kyrie irving bari bafise urukino baca basaba imigwi yabo y'uko bobareka bagataha kugira bashobore kuja ah, ku- kuruhuka kuko ntibashobora kumva ko bajya gukina bumvise ko ah, Kobe Bryant ah, ya- ya- ya- i- donc ya- ya- ibyamushikiye icyo nakubwira jefi ni uko i- ingene yakora cyane byatuma n'abandi iruhande iyo abamuraba ba- bakora rwose Ah, ico abantu benshi bamwibukira ko ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na- n'umunani igihe leta zunze ubumwe za amerika bagenda gukina jeux olympique muri jeux olympique akaba yarimwo n'abakinnyi ba rubangiranwa ba lebron james na- n'abandi bashitse rero icyo gihe ye- ye- eh, muri jeux olympique yari mu gihugu cy'ubushinwa umunsi wa mbere ah, ba- ba- baza gu- kwitegura bashika saa tatu mu gatondo basanga kobe bryant amaze amasaha abiri yamaze kuhashika ariko arakora abandi barataha we warahaguma amasaha abiri umunsi ukurikira aba- abakinnyi bari kumwe bati ntashobora kubyuka amasaha abiri tutu- tu- tukiryamye reka tugire nkawe Ah, mu mu minsi itatu abakinnyi bose babyuka hakiri kare bose bashika hakiri kare Ah, mbere n'umumenyereza wabo avuze ati turahagaritse bose bagumana na kobe bryant kugira bagume bakora n'umuntu ya- ya- yerekana akarorero ah, ko gukora ko yavuga ati jewe ushobora kuba undusha gukina mugabo ingene nshobora kwitegura ndashobora gutsinda kubera nafashe umwanya ukwiye wo kwiga benshi rero ah, baramwigiye ko bakavuga ati urukino rwa basketball nawe turukunda birasaba ko dukora nka kobe bryant kugira dushobore gushika ku byo yashitseko
urakoze cyane patrick eh, bizi ndabye kuri icyo gisubizo duhaye mbwire abateze amatwi ijwi rya amerika ko muri kano kanya i los angeles eh, eh, ndabona hari abantu bacanye amabuji menshi cyane eh, bayashyira ku mihanda bagenda bandikaho amagambo yo kuvuga bati uruhukire mu mahoro n'andi magambo yo kuvuga bati eh, warakoze cyane ku byo wadukoreye Eh, harimo ahantu bagiye ba- ba- baf- bashushanya ibiganza byabo buri muntu ashyira ikiganza muri wino agateraho Eh, ni ibintu ubona ko biteye amarangamutima menshi ku rundi ruhande bakerekana akotsi kakiri aho indege yaguye ibyo ngibyo mbabwira n'ibyo ndimo kubona mu kanya muri televiziyo ariko reka tubanze twakira abakunzi b'ikiganiro muri sanga duhereye kuri pacifique eh, ikaza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane ye ni ikibazo Eh, ufite cyangwa ngira ngo- ni igitekerezo
ni igitekerezo yego komeza
Ah, i- nk'uko ubivuze nitwa muvunyi pacifique mperereye mu karere ka nyanza Mhm.
ngira ngo iyo iyo nkuru y'uwo mugabo ni incamugongo hanyuma mu izina ry'akarere ka nyanza twifatanyije n'umuryango wa kobe bryant Eh, ngira ngo murakoze cyane nicyo nabivuga
urakoze cyane nawe pacifique kuri ubwo butumwa ubwo uvugiye izina ry'akarere eh, uvugiye akarere ka nyanza no ku giti cyawe eh, ubwo twizere yuko eh, umuryango we uri bukomeze kwihangana reka twakire metode metode ikaze mu kiganiro muri sanga
ndakumva Eh, ni igitekerezo mufite cyangwa ni ikibazo
oh ni igitekerezo mfise hamwe n'ikibazo yego komeza
yego ni metode amavuka muri komine rweguru ku mutumba wa shaka
Mhm, hama yego ikibazo ndagomba mbaze
yego bambere icyenda namukunda kweri yanaboneka yari n'umugabo muremure cyane rwose icyo nicyo cya mbere je ndaku- ndamukundira cyane rwose nicyo gitekerezo cya mbere ndamwifurije kuruhukira mu mahoro ya yesu kirisito hama nutomora neza ikibazo
ati ikibazo narimbajije patrick Mm.
none ko ya tubona ari umwirabure kandi reka akabaye aba muri amerika inkomoko yiwe yoba yavukira muri amerika nyine cyangwa yoba yagiye dufate nk'abantu biba bimukirira
Eh, ya ya ah, ya- ni umunyamerika akaba yavukiye ah, mu gisagara cya philadelphia akaba mu- ah, ah, ababyeyi biwe ari abanyamerika ariko rero kubera ah, umubyeyi wiwe nawe nyine yakina umukino wa basketball yakuriye mu gihugu cy'ubutaliyano ah, igihe umubyeyi we ari we yaki- yakinirayo Ah, Kobe Bryant rero yavuga ya- naho yari umunyamerika ya- yavuga ya- ya- ya- yavuga icyongereza akavuga igitaliyano akavuga ni- ni- n'ikiespanyol Eh, yari umukinnyi azi indimi nyinshi yaba- yari ariko ariga n'ikidagi kugira ashobore ku- gushobora kuvuga mu kidagi urumva yakuriye eh, yakuriye i buraya n'aho ari umunyamerika yakuriye i buraya akaba yabandanyije ah, ah, ah, ah, avuga indimi zivugwa i buraya mbere akaba ah, yaki- yaki- ya- yakuze akina n'umupira w'amaguru football akaba benshi bam- bari bamuzi ko ah, nawe yakunda basket ariyo yakina mugabo ko kubera yakwiye i buraya i buraya mukaba muzi yuko urukino rwa- rw'umupira w'amaguru arirwo ru- rukomeye cyane kurusha basketball Ya- yari azi gukina n'u- n'u- n'u- n'urukino rw'umupira w'amaguru football ah, ariko n'umunyamerika
ngira ngo metode urasobanukiwe
bakiwe kweri urakoze cyane reka twakire na david david uranyumva
Eh, ndakumva neza Eh, urahagana bya amerika david hano ngororero kuri mbuye
Eh, ni ikibazo nawe cyangwa n'igitekerezo
Eh, ni igitekerezo ariko nyuma ndasoresha n'akabazo gatoya Mm.
Eh, icya mbere mberaho eh, ndashimira umutumire kuba yitabiriye Eh, ariko kobi burayini ngewe nako ngewe ntabwo imikino ya basiketi nyine nkunda kuyikurikira cyane ariko eh, nkurikije ibyo umutumirwa amaze kuvuga ndumva yari umuntu yari umuntu mwiza urangwa n'ishyaka Eh, kandi nkeka ko amateka ye yari meza nk'uko wenda yagerageje kuyatunyuriramo Eh, kandi twifatanyije natwe kimwe n'abandi twifatanyije n'umuryango we n'ubwo wenda umuryango we ushobora kuba utumva ino porogaramu ariko eh, mu by'ukuri ukurikije ibikorwa yagiye akora cyangwa se n'uburyo yagiye ateza imbere siporo wenda mu gace yari abarizwagamo cyangwa se abo muri amerika Eh, mu by'ukuri agahinda utakagira kuko umuntu iyo avuye mu bandi akagenda eh, aba ari ikintu kibabaje byumvikana Eh, urakoze cyane david noneho akabazo na nashaka umutumire yambwire eh, ko tujya tubona abakinnyi eh, bava kuri uyu mugabane wenda wa afurika cyangwa se n'abakinnyi bakomeye bafite amazina azwi hari igihe bajya bagira nk'umuntu bazamura muri siporo runaka bakaba bamushyigikira nawe eh, hakaba hari amateka meza yakandika nko muri uwo mukino ese yaba afite umuntu yazamuye uzwi eh, uyu munsi wa none waba akina uwo mukino wa basiketi
Eh, reka gusubiza yego murakoze david Eh, nibyo yarazamuye abakinnyi benshi cyane akaba ah, nkuko nari nabivuze kare yarake- yara- yari yarashyizeho ishyirahamwe eh, ishure eh, ryitwa mamba academy akaba ari ahantu abakinnyi benshi ba- ba- bahurira ah, cyane cyane mu kwezi kw'indwi n'uk'umunani kubera amahiganwa yo yo ya basket aba yahagaze mu kwezi kw'indwi n'uk'umunani benshi rero bahuririwe ah, kuri iryo shyirahamwe ryitwa mamba academy kugira ashobore kubigisha hakaba rero hariho n'aba- n'abakinnyi b'abanyafurika nk'uwo ah, akina ngaha toronto yitwa pascal siakam ava mu gihugu cya cameroon nawe nyine akaba ari yari yaragiye kwiga kwa kobe bryant muri iyo shyirahamwe yitwa mamba academy akaba benshi cyane ah, yarabigishije ah, ah, n'abatazi we ya- yabavugisha ku telefone ababwira ingene bo- ba- botera imbere abigisha ishaka abigisha ah, cyane cyane gukoresha eh, eh, eh, ibyo bita tekinoloji bakaraba umupira kuri televiziyo bakiga ingene bashobora gukina kurusha ibyo rero benshi nicyo gituma benshi banaje- banababaye rwose kuko yari ya- yarihaye umugambi wo kwigisha ibyazi nkakomesha david yuko ah, kobe bryant yakinye imyaka mirongo ibiri yakina imyaka mirongo ibiri mu mu- mu mahiganwa ya nba iyo ni imyaka myinshi cyane mu myaka mirongo ibiri urahigira byinshi akaba rero yaciye a- afata uwo mugambi wo kwigisha abandi ariko rero nk'uko yigisha abandi nawe yari afise abamwigisha ah, nk'uko na- nabivuze kare yari umugi- yari umugenzi cyane w'umukinnyi bangiranwa michael jordan akaba ari we yamwigishije ibyo azi akaba mbere yagiye kwi- kwiga ah, akigishwa n'umukinnyi ava mu gihugu cya Nige- cya nigeria yitwa hakim olajuwon akaba yari umukinnyi ahambaye cyane nawe nyine yari yashyizeho eh, ishyirahamwe ryo kwigisha abandi bakinnyi kobe bryant akaba yagiye kwiga iwe ah, kuri uwo mukinnyi ava muri nigeria yitwa hakim olajuwon ibyo rero yahigiye akaba n- nabyo yariko abyigisha abandi ko yavuze yari yavuze yuko ibyo yize mu myaka mirongo ibiri yamaze akina mu- mu- muri nba nawe ashobora ah, kubyigisha abandi Eh, benshi rero bakaba bababaye rwose kuko yari umuntu basonera yari umuntu yigisha abandi yari yari yihaye umugambi wo guteza imbere inkino zitari nke haba na na na, na tennis yarakina cyane mu, mu, mu uh, tennis akaba abakinnyi benshi ba tennis uh, ba- ari witwa Djokovic akaba ari umukinnyi ahambaye cyane nawe nyine ejo yaravuze yuko uh, Kobe Bryant atakina tennis yaramwigishije byinshi cyane ko yari umukinnyi w'ishaka ashobora kumenya ingene ushobora gukinisha ishaka akigisha n'abandi urumva ntiyari basket gusa yigisha n'abandi batari bake ku byo yashoboye kwiga mu myaka mirongo ibiri yamaze akina mu mahiganwa ya basketball
david ngira ngo urasobanukiwe david ntabwo akiri ku murongo wa telefone ngira ngo reka noneho twakire jean de dieu jean de dieu halo ndabumva
Eh, ikaze mu- Alo?
ikaze mu kiganiro muri sanga
yego mbere na mbere ndiha- ndihanganisha umuryango wa kobe burayani Mm.
Bo, nari mfite akabazo kavuga ngo ndashaka kubaza umusumire ese Kobe- kobe burayani yaba asize umudamu n'abana bangahe ese mu bana yari afite haba harimo umukuru ku buryo ashobora gutera ikirenge mu cye murakoze urakoze nawe reka gusubize
yari afise abana bane b'abakobwa ah, akaba rero muri iyo nsanganya yagize yari kumwe n'umukobwa we wa kabiri Ah, umukobwa aba- abakobwa babiri bari bakuze umwe akaba afite imyaka cumi n'indwi uwa kabiri ya- ya- ari we yari mu- mu- yagize insanganya ya kobe bryant afite imyaka cumi n'itatu akaba ari abakobwa nabo nyene bari mu bintu by'amahiganwa uwa mbere yakina urukino rwa volleyball Ah, uwa kabiri akina urukino rwa basketball uwo rero niwe bari kumwe kuko bagize isanganya bagiye gukina kuko ah, Kobe Bryant yari umumenyereza wi- wi- wu- w'umu- w'umugwi w'umukobwa wiwe akaba ah, yari umugwi wo wo mu ishure Ah, Kobe Bryant rero kuva ahaga- aho ahagarikiye gukina urukino rwa basketball yaciye aja kumenyereza umugwi w'umukobwa wiwe bakaba bagize isanganya bari kumwe bari bagiye gukina Ah, mugabo wa mbere umukobwa we wa mbere afite imyaka cumi n'itandatu we akina urukino rwa volleyball Ah, Kobe Bryant nawe nyine yamushigikira ati nimba volleyball ari ishaka gukina genda ukine wimenyereze muga rero uwa kabiri niwe akina urukino rwa basketball Ah, umwana we wa nyuma akaba ari umwana akiri muto cyane ntiyari bwamare n'umwaka umwe Eh, yavutse mu mwaka uheze akaba rero ah, asize aba- ah, um- umugore n'abana batatu ah, bakiri bato Ah, umwe mukuru akaba afite imyaka cumi n'itandatu Ah, akaba rero ah, kuva ahagarikiye gukina yari yahagaritse ibintu byose ubwe ashobore kurera abana biwe ubu nta kintu kindi yakora n'ibyo yakora abikorera muhira kugira ashobore kurera abana biwe yavu- kubera yavuze ati imyaka namaze nkina urukino rwa basketball irakwiye ubu ngiye muhira ndera abana bakure Ah, akaba yapfuye akiri muto cyane y'aka mirongo ine n'umwe wumva yuko yari agifite ubuzima imbere yiwe ya- yari yita- yitayeho umuryango Ah, abantu benshi rero bakaba ah, bi- bitanze kugira bashobore gushyigikira uwo muryango a- asize
reka nizere ko jean de dieu asobanukiwe noneho twakire na daniel daniel uranyumva
murabwana edi
ni mu- ni mutagoma eee mutagomwa watwenye amakuru amakuru makuru yari meza ye ni ikibazo ni igitekerezo
so ni ikibazo Mhm, komeza
ni- ni- nitwa nsabimana daniyeli ni nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u rwanda ndagira ngo mumbarize umutumirwa arakumva
mu by'ukuri tujya tubona abarijenti nk'abo ngabo akenshi bahura n'ibibazo nk'ibyo ugasanga bahuye nyine uwiteka arabahamagaye ariko mu by'ukuri ugasanga abantu bari gushyashyana bari kuvuga nyine ku bikorwa bye n'ibigwi bye muri ako kanya cyangwa muri iyo minsi ya mbere y'uko y'uko yibagirana mu mitwe y'abantu ese nk'aba basiketiboro cyangwa abantu barwa- bakundaga uriya brian ni iki mu by'ukuri umbarize umutumirwa ese ni iki cyakorwa nyirizina kugira ngo uriya murigenti atazibagirana burundu nk'uko dusanzwe tubibona ku bandi bantu ikindi mu mumbarize ese hari ikintu baba barateganirije umuryango wiwe mu by'ukuri kugira ngo bamufate mu mugongo nk'umuntu w'umurigenti wababereye intangarugero
urashaka muri kuvuga mu buzima bwabo urashaka kuvuga aba aba nba cyangwa abo uvuga bateganyije ikintu ni bande ni igihugu ni Ya, ni nba ni bande aba nba nyine nk'ibihugu bya afurika nka afurika muri rusange kuko numva uriya muntu nyine yari intwari mu buryo bw'imikino ya basketball A- amerika cyangwa
eh amerika
ego eh, eh, ni ikibazo cyiza- cyiza cyane Ah, abantu benshi bariko bari- baritegura kugira ibintu byo kumwibuka Ah, icyo no- nobamenyesha ni uko uyu mwaka hari hateguwe yuko ah, hariho i- i- i- abakina urukino rwa basketball hariho abo- abo bita ah, ah, hall of fame ni ukuvuga abakinnyi baruragiranwa cyane Eh, uwo mwaka rero kobe bryant yari ya- yari mu bo biyumvira ko yo- yoba ya- acaguwe kujya muri uwo mugwi wa wa hall of fame akaba rero u- ishirahamwe nba ryacu rimenyesha ibyo nyine yuko n- nta matora azoba kuko ubwira bagutore haba amatora kobe bryant bamushyizemo n'ahati amatora yabaye ubu rero bakaba bariko barategura n'ibindi ibintu byinshi cyane byo kumwibuka hakaba hari nk'umu- u- u- ufise umu- u- u- utwara u- umugwi wa wo muri Dallas witwa Mavericks akaba yavuze yuko kuva ubu ata mukinnyi wo muri Dallas azoshobora kwambara imayo ya- y'inimero mirongo mirongo ibiri na- eh, na zine kuko niri- niyo nimero ya ya Kobe Bryant yahora yambara na imayo nimero mirongo ibiri na- na zine kuko niyo twibukira ko kobe bryant Ah, akaba n'iri n'inkino zabaye ku munsi w'imana ah, zose zose imbere ko zitangura bari byinshi cyane byo kumwibuka nibaza yuko had- ah, nibaza ko umukinnyi nka kobe bryant ni umukinnyi azogorana cyane kugira bamwibagire kubera intererano ya- ya- yatanze mu rukino rwa basketball mbere akaba yarafasha aba- n'abandi benshi cyane akaba mm, yari umukinnyi bu- af- ah, afite amahera menshi Ah, umuryango wiwe nibaza yuko ataco uzoba kuko mu- e- igihe yaheza urukino rwa basketball yaciye yitanga ah, kuja gu- gu- gufasha amashirahamwe ah, akaba yarafite amahera menshi cyane akaba yaratangiye amashirahamwe arafasha abakiri bato gutera imbere mu bintu byo- byo kudandaza Ah, akaba mbere ya- ya- ya- bakoravuga yuko yoba mu byo kudandaza yatanguye ashobora kuronka amahera menshi kurusha n'ayo yaronse akiri umukinnyi nibaza yuko umuryango wiwe ntaco uzobura kuko yari yiteguye imyaka mirongo ibiri akina umukino wa basketball ahembwa amahera menshi cyane yari ikwiye kugira ashobore kuronka uburyo bwo kubeshaho umuryango mbere n'ubu akaba yari yarabandanyije yari yarake yari yarashyizeho amashirahamwe ya- yari amaze iminsi ah, ah, afite amahera menshi rwose Ah, akaba rero ah, umuryango we watatu uzoba mugabo hari ibintu amahera adatse akora ah, akaba ku- kubaremesha ah, kubagendera nibaza yuko yari afite abagenzi benshi yuko umuryango wiwe utazobura aba- ababaremesha ah, naho ku byerekeye uburyo ataco bazobura mugabo nibaza yuko abagenzi ba- bakuremesha bakugendera ah, akaba yari afite abagenzi benshi cyane
urakoze nizere ko daniel asobanukiwe noneho twakire nikodemu
ndabumva neza
ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye he
nitwa nikodemu mperereye mu rwanda yego i karongi hano mu birambo mu murenge wa gashari Mm.
noneho hari ikibazo nashakaga kubabazaho gatoya none uwo uwo nguwo burayani yaba yitabye imana afite imyaka ingahe se
brian urumva ari nka ko nababaza nimumara kunsobanura ndababaza ese yaba yaravukiye no mu kihe gihugu mbere y'uko ajya muri basketball
ariko umufasha aho ngaho.
umutumirwa yari yabivuze ariko eh, eh, yitwa yitwa kobe bryant eh, ya- yi- yitwaga nako eh, yavukiye hano muri amerika yari afite imyaka mirongo ine n'umwe niba ufite ikindi kibazo ubaza umutumirwa akomeza
E, none se yaba yitabye imana mwumva yuko yaba azize iki yazize impanuka y'indege ntabwo wakurikiye nakumvise niko ntabwo nari nakurikiye ibiganiro eh, ntabwo wakurikiye Noneho- urakoze eh. A- hari ikindi Noneho ushaka kubaza yihanganisha umuryango we ugumye kwihangana Mm.
naba buriya turi kumwe urakoze cyane nikodemu radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa wacu uyu munsi ni bizindabyi patrick umunyamakuru kuri radiyo canada akaba n'impuguke mu bijyanye n'umukino wa basiketi yagiye agira uruhare ndetse na n'ubu aracyakomeza mu gutoza amakipe ya basketball mu burundi akaba afite u- uburambe mu gukurikiranira hafi i- ibya NBA hano muri Amerika mu myaka irenga mirongo itatu n'ine turimo turaganira ku bijyanye n'urupfu rwa nyakwigendera Kobe Bryant wabaye ikirangirire mu mukino wa basket akaba yarapfuye ku cyumweru hamwe n'abo bari kumwe muri kajugujugu yabo iguye ifatwa n'umuriro Uh, Patrick wigeze kuvuga ku bintu bijyanye n'ibitego yatsinze hari ukuntu njya mbona mm, abantu bashyira abantu mu mu- mu byiciro bavuga bati uyu nguyu niwe uza ku isonga mu gutsinda ibitego byinshi niwe u- i- we yazaga nubwo ataragikina ugereranije na bariya ba lebron james n- eh, ngira ngo nigeze kubona amukora mu ntoki asa n'uvuga ati ugereranije aho nari ngeze ku rutonde rw'abatsinze ibitego byinshi muri basiketi yaraha- byari bihagaze gute
ego nibyo ah, ku rutonde kobe bryant ya- yari uwa gatatu akaba yararenganye michael jordan akaba yari inyuma y'uwitwa karim abdul jabbar na- n'uwitwa kamalon imbere y'uko rero yitaba imana ah, lebron james yarahereje kumurengana Ah, lebron james rero niwe ah, agira uwa gatatu Ah, kobe bryant agira uwa kane mbere no ni na- n'abari ba- bakurikirana kuri interineti Ah, Kobe Bryant i- i- i- i- i- message ya nyuma yanditse yari yo gukeza LeBron James amubwira yuko ah, am- amukejeje kuri urwo- kuri iyo ntambwe abaye uwa gatatu mu ba- mu batsinze ibitego byinshi akaba ariyo message ya nyuma yanditse mbere yuko agira iryo sanganya akaba yari yaragewe cyane kubona ari LeBron James ashoboye kumurengana kuko na na ba- na- na bagenzi rwose mbere Ah, mukaba muzi yuko ubu ubu lebron james akina mu mugwi wa lakers ah, umugwi kobe bryant ahora akinamwo kobe bryant rero mu myaka mirongo ibiri yose ya- yakinye muri nba akaba yakiniye umuki- u- umugwi umwe gusa wa los angeles lakers ubu rero kobe bryant yaragira ubu- ubugira kane inyuma ya karim abdul jabbar ah, cameron na na lebron james
urakoze cyane reka twakire sezikeye ikaze mu kiganiro muri sanga Eh, urahagana he
ndi muri elefana tanzania
Na- eh, subiramo ntabwo numvise neza
ndi elefana tanzania Eh, amakuru cyabo muri tanzania
ni amahoro meza turakomeye ye ni ikibazo mubaza umutumirwa cyangwa ni igitekerezo
ni icyiyumviro gito Eh, komeza gituma
Um- umurongo wawe wa telefoni ntabwo wumvikana neza sa n'ugerageza kwegera telefone
uranyumva neza Eh, ubu ngubu ngira ngo birimo birakunda
umurakoze cyane
oh byongeye birazamba
rero nimunyumva ukomereza aho ngaho ntuhave
ariko mvuganira rero ndamenyesha guhuza umuryango wa kodi burayati guhuza abagenzi ba kodi burayati guhuza n'ikigo kuko warabuze warabuze umukinnyi warabuze umubyeyi warabuze uribuka y'umwana muto kodi burayati yagize
Se- se bukeye ntabwo telefone yawe ita ntabwo tukumva rwose twagerageje ku gutegereza ngo twumve ko bikunda ariko umurongo ntabwo umeze neza aho ngaho i Dar es Salaam reka twakire Fidel
Hello?
Eh, Fidel ikaza mu kiganiro muri sanga
Eh, nakoze ye werereye he Fidel
murere mu rwanda ntara y'amajyepfo mu karere ka nyaruguru Mm, ni igitekerezo cyangwa ni ikibazo
Eh, nirebye ni igitekerezo yego Eh, mbere na mbere mbanje kwihanganisha umuryango wa kobe bryant eh, kuri iyo mpanuka ariko se ni- ni nk'ikibazo nabazaho gato nk'umutumirwa Mm.
kobe bryant yaba yarakinnye mu makipe angahe ese kobe bryant yaba yari afite papa we na mama
yego ah, kobe bryant yakinnye imyaka mirongo ibiri ah, muri eh, mahiganwa ya nba akaba yakinnye mu mugwi umwe gusa wa los angeles lakers Ah, iyo myaka mirongo ibiri yose akaba yagiye mu mugwi wa los angeles lakers avuye mu ishuri ryisumbuye muri ecole secondaire nta yindi yakinye ah, iyindi yoba yarakinye yoba ari umugwi nserukiye igihugu wa amerika igihe baja gukina ah, muri jeux olympique kabiri eh, mu bushinwa no mu gihugu cy'ubwongereza akaba rero yasaba ababyeyi bose mu- mu- ah, umubyeyi we wa- u- ah, umupapa wiwe nawe nyine yakinye basketball Ah, aba- ababyeyi be bari bakiriho nabo bavukana bari bakiriho Ah, akaba yarafite umuryango utari muto Ah, akaba nawe nyine yari afise umuryango wiwe ah, umu- umu- umu- umukenyezi wiwe n'abana bane U- u- ubu akaba asigaye batatu kubera umwe ah, yari kumwe muri iyo- na kobe bryant muri iyo sanganya ah, ry'indege ya- yagize ah, ku munsi w'imana
ngira ngo urasobanukiwe Fidel radiyo ijwi ry'amerika biragaragara ko Hello?
Eh, komeza komeza
Eh, biragaragara ko isi ibuze umuntu w'intwari nk'umurijenda ukomeye Mm, reka twese tuvuge nk'abanyarwanda yuko twifatanyije n'umuryango we tumwifuriza iruhuko ridashira Mm. gusa ariko hari akantu ushaka muzankorere yego
shaka muzashyire kuri ya nimero ijya ihamagara ikaza gusuhuza ubundi umukunzi wanyu
igihe uzajya uyihamagara cyangwa se wandike no kuri facebook nta kibazo eh, bizajya Yego.
bitugeraho eh, urakoze ugira umunsi mwiza
cyangwa se namwe mu bakozi mukomeze kuba amahoro aho muri leta zunze ubumwe za amerika yego yego namwe
cyangwa se abantu bwana bizindabyi mbega ko mu mibereho y'abakinnyi usanga hari ibihe eh, bameze neza batsinda cyane cyangwa se ugasanga hari ibihe bagezemo nk'utubazo wenda muri iyo minsi agasa n'uguye hasi akaba atagikina neza ibitego ntibikunde ibintu bimeze nk'aho ari iminsi myiza n'iminsi mibi kuri kobe bryant haba hari igihe tuzi yagiye agira ibihe bene nk'ibyo ngibyo byiza kurusha ibindi cyangwa se ibihe byagiye bi- bimugora mu mikinire ye
ego nibyo ah, imyaka mirongo ibiri ni myinshi cyane Ah, ni- niyo myaka yamaze akina hari imyaka yakina neza cyane indi myaka bikanka Ah, ubwa mbere ah, notanga kukubwira yuko igihe atsindiye ibikombe bitatu ari kumwe na shakiro nil bari bakomeye cyane ariko rero mu gihe shakiro nil agiye avuye mu mu- mu mugwi wa lekezi akagenda gukina mu gisagara cya miyami kobe bryant byamufashe umwanya muremure kugira ashobore gusubira gutsinda ahaciye imyaka myinshi cyane kugira ashobore kugaruka aho ashobora gushyika aho a- ashobora gu- gu- gutsindira ibikombe muri iyo myaka rero byaramugoye kuko ah, n'umugwi wa rekeze wari umugwi wari ukomeye bari bafite abakinnyi badakomeye cyane mu gihe shakiro niyo yamaze kugenda n'abandi ariko rero ah, mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani na n- n'ibihumbi bibiri n'icyenda baronse abakinnyi bakomeye no- novuga nk'umukinnyi twa Pau Gasol um- ava mu gihugu cya Espagne igihe rero a- asanze Kobe Bryant muri Lakers niho bashoboye gutsinda ah, barashika no muri finale gatatu batsinda kabiri Ah, mu nyuma rero izindi ngorane yagize kwari ukuvunika kuko imyaka mirongo ibiri ni myinshi cyane yari ashobora kumara nk'amahiganwa umwaka wose ugahera yicaye kubera kubera yavunitse ariko rero yari afite ishyaka ryinshi cyane y'uko naho yavunitse yaguma ashaka gukina abaganga bamubuza bamubwira ati reka uruhuke ah, mugabo yarakina yavunitse urutoke arakina yavunitse ukuboko mugabo akanga kuva mu rukindo agashaka kugumamwo ariko mu nyuma imyaka nk'ine ya nyuma yayicaye umwanya muremure kubera ah, imyaka imyaka mirongo ibiri myinshi cyane ukina n'ibyo byo kuvunika byatuma yicara ah, adakina ibyo rero eh, umwaka yamaze yicaye niwe rero yatangiye kwiyumvira ibyo agomba gukora inyuma ya basketball kuko yarabona yuko ukuntu aguma avunika n'imyaka amaze akina atazobandanya agatangura rero kwitegura ah, yitegura ibyo azokora inyuma y'urukino rwa basketball niho yatangura rero kwandika niho yatangura kwi- kwibaza ibyo gukora amafilme kubera yamaze umwaka yicaye yavunitse imyaka mirongo ibiri myinshi cyane ni ni- ni- ni umugu- umugu- urukino rwa basketball ni urukino rugoye Ah, nabamenyesha yuko ah, saison ya nba umwaka wa nba bakina imikino mirongo umunani n'ibiri Ah, imbere y'ibyo bita play off urumva ni byinshi cyane utamenye rero ingene ruhuka utamenye ingene ruhurira umubiri ah, ugakina imyaka mirongo ibiri si bike nibyo bituma rero imyaka nk'ine ya nyuma ntiyarabikina cyane kuko bamuzi kuko ah, haba ibyo kuvunika haba ibyo kuruha ah, ntiyashobora kugira mugabo rero muri rusangi ni umukinnyi rurangiranwa cyane afite ishaka ryinshi benshi babona yuko atawundi azashobora gukora ibyo yakoze kuko imyaka mirongo ibiri ukina ah, kuri nivo yo hejuru cyane si ibintu byoroshye
urakoze cyane twakire jean claude jean claude uranyumva Eh, ye ni urahagana hehe jean claude gerageza kwegera telefone ntabwo tukumva neza
ndi kigali mu rwanda Eh, ni ikibazo n'igitekerezo
ni igitekerezo Mm, komeza
yego kobi kobi yari umuntu rwose rwose yabonagamo umuntu ukomeye kobi natangiye gukurikira za deni deni wisi ariko kobi kobi kobi kobi burayan rwose rero narabi- narabibonye kuri telefone mbanza kugira ngo ni ukubeshya agiye kubona mbona ibinyamakuru muri kirayi inkuru n'impamo za washington times za biriya binyamakuru byose byo muri amerika n'ibyo mu rwanda za kopi imana imwe yitwa yari umuntu twakundaga cyane yicaraga ku mateleviziyo tukamureba abantu batoya akatwengera yari ayidoro mbese mu magambo make wacu ba imana imwashyize mu bayo kandi kopi bamukundaga ni ukuri Eh, wenda soza eh, nasoza mvuga nti wenda eh, iki kiba kibaye kiragagombye kuba eh, nk'isomo ku bantu basigaye baba abasitari cyangwa se abatari abasitari kuko eriko arimo bikwereka yuko umuntu agendana n'urupfu ashobora kuva mu buzima Eh, gusa rero icyo mvuga kopi zose imana ntacyo ibayeho izasiye duharanira gukora ibyiza ku isi Eh, duharanire gukora ibyiza urumva ari bwo butumwa natanga gusa kuko imana urakoze urakoze cyane jean claude ugira umunsi mwiza aho ngaho mu rwanda
naba murakoze cyane
ye twakire na innocent
Oui, ikaze mu kiganiro muri sanga
yego murakoze.
Eh, urahagana hehe innocent
Ah, ndi mu Rwanda mu ntara y'amajyaruguru.
Eh, ni ikibazo n'igitekerezo
Eh, ni ikibazo.
Mhm,
Nagira ngo mbaze uwo mutumirwa mwadutumiriye.
yego
Kobe Bryant yari afite ibikombe by'umwihariko ku giti cye yabonye bingahe?
Eh, ya- ya- yatsindiye ibikombe bitanu ah, ibikombe bitanu ah, muri iyo myaka mirongo ibiri yakinye akaba yarakigiye n'igikombe cyiwe ah, bita mvp ah, umukinnyi ahambaye cyane yaronse kimwe akaba ya- yaronse n'igikombe cyo yatsindiye amanota menshi ah, mu- muri sezo imwe mugabo ah, mu mukinnyi mu mugwi wa rekezi yaronse ibikombe bitanu igihe yakina muri iyo myaka mirongo ibiri yamazemo
inosa urasobanukiwe
Eh, ndasobanukiwe ye urakoze cyane ugira umunsi mwiza
yego namwe murakoze
ijwi ry'amerika twakire na vianney vianney ko uri ahantu hasa namurihiye ninjye size ndayirishura bakana barabizi bayizi vianney vianney uranyumva
yego ndabumva Hey, ngira ngo wari utwumvishije ibintu birimo bibera aho ngaho ariko ikaze mu kiganiro muri sanga
yego me urahagana he vianney
ndi mu burundi mu ntara y'ubumanuko ya rumonge yego ni igitekerezo cyangwa ni ikibazo ushaka kubaza umutumirwa
Bo- ni ni igitekerezo hamwe n'ikibazo yego
nagomba kubaza uyu mukinnyi n'urubangiranwa kandi yarazwi cyane ku mateka yandikishije none nagomba kubaza mbega ko ubasize umuryango eh, umupfasoni nu- n'umwigeme umwe we barabyaye mbega isi itegekanye iki turabiye nko muri amerika yari asanzwe ari ku basiga w'uwo muhisi ko hari umuntu yakoze ibikorwa bidasanzwe ndetse agakundisha urukino n'abatarukunda twavuga ko ari umuntu w'akarorero rero batekanye iki ku muryango w'ibasize igitekerezo
komeza icyo cyari ikibazo Eh, igitekerezo ni uko abakinnyi b'umukino wa basketball burabira kuri uwo mukinnyi w'akarorero ara urwaruka ruriko rurakura bakarugira imyimenyerezo kuko iyo umuntu akina usanga ari umunyamahoro usanga ari umuhuza usanga ari umuntu w'akarorero mu bikorwa bitandukanye haraba iby'imibano n'iby'ubutunzi ndetse n'ibya politike ku isi iyo abantu usanga ari abakinnyi usanga ari umuntu mu mutwe atahura yumviriza umuntu hama agatanga n'ibisubizo cyiza Eh, nasaba rero abamukurikirana ko boraba eh, ukungene yigenza yari umuntu akundwa cyane bivanye n'ibikorwa byiza yakora twese tukamwigira ko haba abarundi n'abandi banyamahanga bariko banyumviriza byoba byiza cyane
urakoze cyane Ni vianney murakoze.
eh, urakoze cyane ndi Yego.
nzi- hari ibyo yari yasubije kare ariko sindi buze kum- kumuvugira reka mureke wenda abisubiremo wasanga hari ibindi yibagiwe Eh, reka umutumirwa gusubiza
yego me ah, ni- Yego, uku ni ni ikibazo bari babajije ariko ni ukumenyesha yuko mu myaka mirongo ibiri yakinnye ah, mu- mu mahiganwa ya nba yari mu bakinnyi bahembwa amahera menshi cyane Ah, akaba rero ah, ku byerekeye uburyo ntacyo yari abuze mbere n'igihe yah- yahagarika gukina yashoboye gutanguza amashyirahamwe ah, akaba mbere hariyo n'ishyirahamwe yari yatanguje ah, ya- y'ibinyobwa bi- bi- bita energy drink akaba ari eh, ah, ah, yaragize amahera menshi rwose n'ibyo binyobwa icyo kinyobwa kiba cyaraguzwe n'ishyirahamwe ya coca cola Ah, yari yashyizemo amahera ashika ah, miliyoni zitandatu z'amadolari bakavuga yuko mu gihe coca cola yagura iryo shyirahamwe kobe bryant yashoboye kunguka ama- amadolari arenga ibihumbi amaja- ah, ama- miliyoni amajana abiri mukaba mumva yuko yara- ya- yarazi cyane eh, ibyo zo gukora amashyirahamwe by'abagwizatunga akaba atacyo yari abuze mu byerekeye mu byerekeye uburyo mu byerekeye abuze mu muryango haya ntawe ubura icyo umuntu afasha haba kuremesha haba kubagendera haba no kuguma nk'uko wabivuze neza cyane kuguma umuntu amwibuka ah, mbere n'ibyo yigishije atari bake twese tukabigendera kuko haba mu byo dukora bya minsi yose mu mahiganwa n'ibindi ishyaka ni ikintu gikenewe cyane Ah, mu gihe rero dushobora kumwigira ko twashyiramo ishyaka mu byo dukora ah, tukako- tugakora nk'abikorera ah, nibaza ko niho twamwibuka neza dushoboye ku- gu- gu- gukora nyine yabikoze tuka- tukamwigana kuko n'umuntu ushobora gukora uri umunebwe kuko ntiyari umunebwe na gatoyi Ah, nicyo gituma rimwe na rimwe abantu baramukarira kuko ntiyashobora kwihanganira kubona umuntu yicaye Ah, wicaye muri imwe muri ekipe ya rekezi akabona uricaye akabona nk'uko yakora kujya nyine ubwiza gukora ntiya- ntiyabyihanganira kandi yabikubarira akavuga ati ntushobora kuba ufise ako karyo bwo kuronka ingene ukina urukino rwa basketball ukunda hama ukaba umunebwe twese twokwigirako ibyo dukora ari umumenyeshamakuru uri umurimyi ah, ugashyiramo ishaka mu byo ukora ah, kugira ushobore kwiteza imbere reka twakire telefone ya nyuma muri iki kiganiro ale unyarutse dusigaranye
na ndaze ndamutse umutumirwa koce na journaliste patrick
nyarakumva ariko ufite iminota ibiri gusa nyarutsa ego nicyo gituma nyine nanjye mvuge ibyo nagomba kuvuga ntibya- muri iyo minota ibiri ntibyajya ariko eh, ibigwi bya kobe bryant eh, turashobora kubivuga nk'uko patrick yabivuze yari mu bakinnyi bashika kuri barindwi mu- ku isi bakomeye Eh, mu manota yiwe hari abavuga ko yari amaze gutsinda amanota arenga ibihumbi mirongo itatu ibyo byose akaba eh, akaba defwa medaye d'or muri jeux olympique Eh, donc demiri witi demiri duze donc ni ukuvuga yuko eh, twavuga ko isi itakaje umuntu muzima mu bintu bya basiketi umuntu yakoze n'ibintu byinshi nk'uko yari arabivuga umutumirwa urumva ntiyakinye basiketi gusa yaragiye no mu no mu gucuruza agenda no mu no mu gufasha abantu cyane cyane mu bya basiketi no gufasha abatishoboye ibyo byose rero ngewe nkanje nk'umuntu yamu- naramufana wiwe naramufana wa renkazi navuga ngo pff, umwana nimwakire mu bwami bwayo nta kindi navuga muri uno mwanya uretse gusa ko ari mfite ibindi eh, nari kubaza umutumirwa ariko umwanya ukaba ugiye murakoze urakoze cyane ale wahamagaye utinze buriya ariko ubutaha eh, nuba uri ku kiganiro ku kiganiro cy'ubutaha nubwo tuzaba tuvuga kuri ino nsanganyamatsiko wenda buriya uzahamagara kare reka tunashimire umutumirwa wacu patrick bizindabyi niba hari icyo wavuga mu masegonda makeya mbere y'uko tugusezera akanya ni akawe Eh, murakoze cyane nagomba nifatanyije n'abatumire abaduhamagaye y'uko uri kuremesha umuryango wa kobe bryant ni- turabuze umuntu akomeye cyane Ah, nibaza ko de- de- ah, ibi- ibi ni ibintu bikenewe cyane ko tumwibuka y'uko tugendera iragi yiwe Ah, haba mu byo dukora bya minsi yose akaba ari umuntu ashoboye kwigisha i- i- abantu ibitari bike Ah, twabigendera rwose tukaba tu- ari umuntu tu- tutazokwibagira urakoze cyane patrick bizindabyi ubutaha nitwongera kugukenera uzatwitabe inshuti mwakurikiranye ikiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika tubashimire mwe mwese mwaduteze amatwi nshimire na injiniya cyane wadufashije kubagezaho amajwi arongorotse hamwe na fatu alimasi karara wamfashije kwegeranya nimero zanyu za telefone no kubahamagara kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mukomeze kumererwa neza iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm